iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uno mugoroba w'umunsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio gatanu i washington dc muri kumwe na oriane itanga ishaka na fidele niyo ngabo ndabaramukije ndabaha ikaze mwese mu biganiro vyacu vyo kuri iyi saha
abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya kandi ntavyo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza
uyu ni umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi pierre celestin ndikumana avuga ku banywanyi babo bariko barahagarikwa mu ntara zitandukanye z'igihugu c'uburundi
iteka riganirijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubwongereza boris johnson asaba leta ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuguma mu masezerano yateweko igiku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati ya iran n'ibihugu vy'ibihangange vyo ku isi
umukuru w'igihugu c'uburusiya vladimir putin yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu mu kiringo kigira kane kuri uno munsi wa mbere
ibiro vya perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitangaza ko perezida joseph kabila yabejuje uno munsi kuwa mbere amakuru avuga ko azosubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu aya makuru n'ayandi avugwa mu karere k'ibiyaga binini turayabashikiriza mu kanya gatoyi mugume hafi ku maradiyo yanyu dutangure ku makuru avugwa hirya no hino ku isi biteganirije ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubwongereza boris johnson asaba leta ya perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump kuguma mu masezerano yatewe wiki giku mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati y'igihugu ca iran n'ibihugu vy'ibihangange vyo ku isi ayo masezerano agenewe guhagarika umugambi wa iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda bitegekanijwe ko boris johnson anabonana n'icegera ca perezida wa amerika mike pence hamwe n'umuhanuzi ku bibazo bijanye n'umutekano john bolton ikibazo cerekeye iran ni kimwe mu bibazo bikomeye bitegekanijwe kuganirwako perezida wa amerika donald trump yaranebaguye akatari gake ivyo avuga ko ari amasezerano arimwo amahinyu menshi afise gushika ku itariki cumi na zibiri z'ukwezi kwa gatanu kugira afate ingingo nimba azosubizaho ibihano vyari vyakuweho kuri iran hisunzwe amasezerano yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida trump ashaka ko hiyongera kuri ayo masezerano ingingo iziririza umugambi werekeye misile balistike wa iran nyamara iran ivuga ko ifise uburenganzira kuri uwo mugambi uyifasha kwivuna umwansi ku munsi w'imana perezida wa iran hassan ruhani yatangaje ko hamwe amerika yova mu masezerano y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ivyo igira ko ingaruka zikomeye cyane
handi naho umukuru w'igihugu c'uburusiya vladimir putin yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo kigira kane kuri uno munsi wa mbere itariki indwi z'ukwezi kwa gatanu mu rubanza rwo kwimikwa muri ayo mabanga rwabereye mu nyubakwa ya gilgad adreyeski ku kirimba c'umukuru w'igihugu i kremlin putin yemereye abanyagihugu kongera kugarura iteka ku gihugu c'uburusiya putin yavuze ati nk'umukuru w'igihugu nzokora uko nshoboye kose kugira nsimbataze iterambere ry'uburusiya putin yabitangaje yabitangarije abanyini cubahiro batari bake bari baje bava mu nzego za politike n'izindi nzego z'igihugu zitandukanye bari bitavye ivyo birori yongeye ko avuga ati intumbero y'ubuzima bwanje n'akazi kanje n'akazi kanje izoba iyo gukorera abanyagihugu n'igihugu canyibarutse
naho ku nkuru zerekeye afurika ibiro vya perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitangaza ko perezida joseph kabila yabecuje uno munsi wa mbere ibivugwa ko azosubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ibiro vya perezida vyatangaje ko ari inkuru itari y'ukuri yahanyahanywe ku mbuga ngurukanabumenyi iyo nkuru itangaza ko kabila yoba ari mu bakandida bazohiganirwa amabanga y'umukuru w'igihugu ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri amatora agenewe guhitamwo uwuzomusubirira jean pierre kambila umuyobozi w'imirimo mu biro vya perezida yatangaje ko iyo nkuru ari ikinyoma ikiringo ca kabiri arico ca nyuma ca perezida kabila carangiye ku itariki mirongo ibiri z'ukwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ibwirizwa shingiro rirabuza umukuru w'igihugu gusubira kwitoza perezida kabira ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe ndaca aravuga ku migambi yiwe ya kazoza kiwe ka politiki amatora y'umukuru w'igihugu yarategekanijwe kuba mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu yigijwe gushika mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi imbere ko yigizwayo kandi gushika ku itariki mirongo ibiri na zitatu z'ukwezi kw'icumi na kabiri muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani repubulika iharanira demokarasi ya kongo irageramiwe n'ibibazo vya politike bifatiye ku ngingo ya perezida kabira yo kuguma ku butegetsi tukiri muri afurika muri nigeria abantu bashika kuri mirongo ine na batanu barishwe ku munsi wa gatandatu mu itana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abanyagihugu bo mu karere k'uburaruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu abo basuma bateye abanyagihugu bo mu kigwati ca gwaska mu buraruko bw'intara ya kaduna umwe mu bagize umugwi w'abanyagihugu bararirondo muri ako karere avuga ko abo basuma barashe umuntu wese babona harimo n'abana bongera barasenyagura amazu y'abantu kugeza aho imigwi irarirondo inanigwa kubivuna uwo munyagihugu yabibonye avuga ko abo basuma baje bava hakurya mu kigwati ca zamfara ico gitero cabaye ku munsi wa gatandatu ni kimwe mu bitero vy'ubusuma bw'ibitungwa hamwe n'inyuruzwa ry'abantu bitera vyiyongera bitewe n'icuka kibi kiri hagati y'abanyagihugu bo mu bwoko bw'abungere n'abarimyi ico gihugu kiri mu burengero bwa afurika kirahanzwe n'ibibazo vy'umutekano muke harimwo n'ibitegwa n'abagwanyi ba boko haram n'iyindi migwi yabo mu idini rya islam ikorera mu buraruko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ca nigeria
kuri nkuru ya afurika abantu babiri barishwe abandi icumi barakomereka mu kurasana kwabaye ku munsi w'imana ku mugwa mukuru wa central africa bangi ivyo vyabereye muri karitiye y'abayisilamu iyo no mu yandi makaritiye yo hafi yaho amazu y'abanyagihugu atari make yaraturiwe abantu batari bake baba muri ayo mazu bahisemwo guhunga ukurasana hakoreshejwe ingoho zikomakomeye kwabaye mu kiringo c'amasaha atari make ku muhingamo wo ku munsi w'imana ayo makuru atangazwa n'abantu baba mu makaritiye vyabereyemwo umutekano wari wagarutse uno munsi kuwa mbere ivyo bitangazwa n'abamenyeshamakuru b'itororokanizo ry'amakuru ry'abafaransa afp munsi w'imbere yaho ingoho zari zumvikanye mu kurasana hagati y'inteko za leta n'abantu bitwaje ibigwanisho bari baje bava muri kartiye y'abayisilamu ya pk5 naho hari icoka kibi abantu bagera ku bihumbi bitatu bitavye uno munsi kuwa mbere amaziko ku mugwa mukuru bangi y'abantu bishwe ku munsi wa kabiri w'indwi iheze mu gitero cagizwe ku isengero ku mugwa mukuru mu bishwe harimwo umupadiri albert tugumale baba ico gitero caravyuye ishavu ryinshi ku mugwa mukuru bangi vyatumye haba ubwoba ko hashobora gusubira kwaduka ubwicanyi nk'ubwabaye mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ibihumbi bibiri na cumi na kane
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu burundi naho mukatwumvira kuri am mirohoro migufi turi no kuri internet facebook live mushobora kutwumviriza amakuru yacu ariko arashikirizwa aderese ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com
banywanyi bakunze ibijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya fm mu rwanda no mu burundi mu gihe imirongo ya fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira ibihumbi birindwi magana atatu makumyabiri na gatanu ibihumbi icyenda magana atandatu mirongo inani na gatanu ibihumbi icyenda magana inani cumi na gatanu n'ibihumbi cumi na kimwe magana cyenda mirongo cyenda na gatanu guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu mirongo itatu cumi na bitanu magana ane mirongo itandatu ibihumbi cumi na bitanu magana atandatu mirongo irindwi na gatanu n'ibihumbi cumi na birindwi magana atanu mirongo itatu naho guhera saa mbiri kugeza saa yine z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi ibihumbi bitandatu na mirongo ine ibihumbi icyenda magana ane mirongo irindwi igihumbi n'ijana na mirongo irindwi n'ibihumbi cumi na bitatu magana atandatu na mirongo itatu ni ijwi ry'amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc amakuru yo mu karere tuyahere mu rwanda aho mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere abagize umuryango wa nyakwigendera asinapol guhigara bitavye sentare ngo ibaburanisha urubanza mu idonido ku vyaha vyo guteza uruhagarara mu banyagihugu sentare isaba ko abavukanyi babo bane bari mu mahanga bitaba sentare mu rwanda bakaburanishirizwa hamwe inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa
bombi mu makanzu maremare y'iroza aranga abagororwa umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda umwari diane shima rwigara mu mvura y'ubujojoba yitwikiriye ku mutwe igikoresho cy'amadosiye yifashisha aburana agacupa k'amazi mu ntoki n'isaha ku kuboko nyina nawe adeline mukangemanyi rwigara n'amadosiye mu ntoki buri umwe arinzwe n'abacungagereza babiri babiri uko niko abaregwa binjiye mu cyumba cy'urukiko rukuru ubarebye ku masura barakomeye ariko nanone mu ngano barananutse umucamanza ukuriye inteko iburanisha akimara guhamagaza abaregwa akabamenyesha imyirondoro yabo n'ibyaha buri umwe akurikiranyweho byahise bica amarenga ko iyi dosiye ishobora guhindura isura amazina nka mugenzi tabita gwiza murumuna wa adeline rwigara uba muri canada n'abandi bavandimwe barimo saverine mukangarambe uba muri leta zunze ubumwe za amerika edimo bushayije bakunze kwita sacyanwa uba mu bubirigi na jean paul turayishimiye uba muri leta zunze ubumwe za amerika nabo biyongereye muri iki kirego bitandukanye n'uko byumvikanaga mu rubanza ku ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo aba bavugaga ko baganiraga n'abaregwa ku matelefoni ari naho hakomotse ibyaha birimo ibyo guteza imvururu cyangwa imidugaro muri rubanda bigasa n'ibigarukiraho ubutabera bw'u rwanda burafata abavandimwe bane ba diane rwigara na adeline rwigara bari mu mahanga nk'abakurikiranywe bihisha ubutabera nubwo nta byinshi byavuzwe kuri iyi dosiye kubera urundi rubanza mu rukiko rw'ikirenga metere gatera gashabana yasabye kubanza kujya kuburana uyu mucamanza yavuze ko ubusabe bw'uyu munyamategeko umenyerewe mu manza zikomeye yifuza ko urubanza rw'abari mu rwanda n'abari mu mahanga zatandukana nubwo umucamanza yavuze ko azabisuzuma mu iburanisha ritaha bwana ndibwami rugambwa na mugenzi we faustin mukunzi ku ruhande rw'ubushinjacyaha barifuza ko urubanza rwaburanishirizwa hamwe barasaba urukiko gutegeka madame tabita gwiza jean paul turayishimiye saverine mukangarambe na edimo bushayija bakunze kwita sacyanwa bari mu mahanga bakazitaba ubutabera bw'u rwanda kuko ngo ibyo bakoranye nabo mu muryango wa rwigara bifitanye isano kuri aba bane bari mu mahanga nta nyito y'icyaha kuri buri umwe yigeze isobanurwa umwari diane shima rwigara umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu rwanda arerwa icyaha cyo gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga guhatanira gutegeka u rwanda mu matora y'umukuru w'igihugu muri bibiri na cumi na karindwi ubushinjacyaha buramurega ko muwe yasinyishijemo hagaragayemo n'abapfuye arerwa kandi icyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda nacyo gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'itangazamakuru mu bihe bitandukanye mu gihe yashakaga kwiyamamariza gutegeka ntabigereho ku ruhande rw'uyu munyapolitiki avuga ko ibyaha byose aregwa ari ibya politiki byacuzwe mu nyungu z'ubutegetsi bugamije kumwigezayo nyir'umubyara adeline mukangemanyi rwigara nawe arahurira n'imfura ye ku cyaha cyo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda gikomoka mu biganiro yagiye agirana n'abavandimwe be baba hanze barimo murumuna we tabita gwiza ubitoronto muri canada mu myiregurire yavuga ko ibiganiro kuri telefone atabibonamo icyaha kuko ngo yatekerezaga abavandimwe akaga kamugwiririye nyuma yo gupfusha umugabo we asina paul rwigara mu ntangiriro za bibiri na cumi na gatanu adeline rwigara kandi arisangiza ku cyaha cy'ivangura no gukurura amacakubiri byose bivuga ko yabikoranye n'abavandimwe be avuga ko ubutegetsi bw'u rwanda ari bubi buyobowe n'abatutsi bwamwiciye umugabo n'ibyaha nawe avuga ko bishingiye ku mpamvu za politiki kubera urundi rubanza rukomeye metere gatera gashabana yagombaga kuburana mu rukiko rw'ikirenga byabaye ngombwa ko umucamanza mu rukiko rukuru asubikura urubanza metere pierre celestin buhuru yari yunganiye umunyapolitiki diane shima rwigara iburanisha rya none ryitabiriwe n'abavandimwe b'abaregwa abahoze ari abakozi b'uruganda rw'itabi rwa rwigara abadiplomate ba zimwe muri ambasade mu rwanda umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i kigali metre bernard ntaganda washinze ishyaka pesi imberakuri ryacitsemo ibice itangazamakuru n'abandi haribazwa niba koko abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye bashobora kuzatumizwa n'ubutabera bw'u rwanda kuburanira urubanza cyangwa se niba urukiko ruzafata umwanzuro wo kuzababuranisha badahari nk'uko byagiye bigenda kuri ba generali faustin kayumba nyamwasa ikizakurikira gishobora kuzamenyekana mu iburanisha ritaha ryimuriwe ku itariki ya makumyabiri n'ebyiri z'uku kwezi kwa gatanu aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze cyane eric kuri iyo nkuru tuve mu rwanda tuje mu burundi hari amakuru avuga ko abanywanyi bo mu mugambwe fnl irongowe na agatogwasa bariko barafatwa n'igipolisi mu ntara zitandukanye z'igihugu bagirizwa ko bariko barigisha gutora oya muri kamparampaka yimirije mu kanya mugenzi wacu fide niyo ngabo turi kumwe na muri studio yaganiriye n'umuyobozi w'umugwi w'abashingamateka burunani amizero y'abarundi eh, pierre celestin ndikumana hatangura yemeza ayo makuru
ego cyane ayo makuru niyo abo mu runani rwacu amizero y'abarundi bariko barafatwa mu gihugu bagira ko bariko barigisha oya kandi ntabyo twari twiteze kuko mu ntango twabona ko byari bitanguye neza ariko noba akarorero imwaro bafashe abantu ngo bariko barigisha oya aha muri province bujumbura benshi bakunze kwita bujumbura rirare muri komini mutambu ejo bafashe abantu cumi na batanu ngo bariko baragirisha inama yo kugi- kwigisha oya kandi ibyo bari babirekuwe n'amategeko kuko turi mu bwiyamamazo y'iryo bwirwashingiro hanyuma hariho n'ibururi barafashe umuntu nawe nyine azira ngo ariko ariyamamariza oya n'igitega murumva rero hirya no hino hariho by'ukuri iyo nkuru niyo hariho abantu bariko barafatwa bazira ko eh, bariko barigisha gutora oya kandi ibyo bakabizira by'ukuri batari bakwiye kubizira kuko itegeko ry'umukuru w'igihugu ryaratomora neza ko abantu bose bafite uburenganzira bumwe bwo kwigisha ego canke oya umwe wese bivanye n'ibyo yiyumvamwo bivanye n'ibyo ashaka ko eh, birengana iyo nkuru rero niyo nk'uko mwayumvise muri rusange boba bangana iki bamaze gufatwa ku makuru mufise ku makuru dufise gushika uyu mwanya turiko turavugana barashika mirongo ibiri n'umwe muri iki gihe boba barihe hari abo usanga bafungiwe ku mazone nk'aho imwaro wafungiwe muri zone bita rorero muri komine bita bisaka eh, aho ni muri province mwaro ab'imutamu nabo bafungiwe ku ikomine aho ni muri bujumbura abo cumi na batanu uw'ibururi we yitwa sindayiga ya sylvain wewe ntituzi niyo afungiwe ko yafashwe n'imbonerakure zibiri uyo nawe ntituzi ngo araha bagenda bapfungirwa aho bafatiwe aba bamwe ku mazone abandi ku makomine ariko hariho uw'igitega ntaraheza gutohoza neza ibyiwe ashobora kuba yajanywe mu gipolisi gikuru none eh, ku bwanyu mubivuga ku iki Eh, icyo tubivuga ko si ikindi turabitera ibyatsi tukabigaya kuko muri iki gihugu dusanga umenga hariho ingorane zikomeye z'uko umenga ntawe ukigira icyo yubaha murabona nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ashinze itegeko seni ika- igashingwa igikorwa cyo gukurikirana iby'amatora ika- itanga abiyandikishije ah, bagahabwa uburenganzira bwo kuja kwigisha abateza kwigisha oya bakayigisha abateza kwigisha yego bakayigisha urumva birababaje ko abantu boheza bagasubira guhihitwa bagasubira kuja gufatwa icyo tubivuga ko birababaje kandi birababaje cyane hariho n'ibindi byaduka sinzi ko mwabyumvise mukabimenya abantu biyitiriye urunani amizero y'abarundi uwitwa reveriyene yimpa ataho byakabaye kuko siwe yandikishije urunani mu matora kandi ingingo y'umukuru w'igihugu mu ngingo yayo ya gatatu mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ritumirira abantu kuja muri kampanye mu ngingo yaryo ya gatatu baravuga yuko abarekuriwe kwigisha no kugira amanama ajanye no kukwiyamamaza ari abantu bonyene biyandikishije mugabo ugasanga uwo muntu nawe ariko aragira kampanye yo kugora abandi mu gihugu atiyandikishije ata kintu na kimwe aserukiye akaza nk'icaduka akamureka nyine agakora urumva byari byatanguye neza tucugurura mugabo kugera uyu munsi ni ukuri ibintu biriko bigenda nabi cyane ku buryo twibaza ibyahindutse ibyo ari byo tugatangara tukumira none muri make ni ikihe muriko murakora muri iki gihe icyo dukora si ikindi ni ugusemerera tukavuga ibyo bintu bitariko biragenda neza tukabigaya kandi tukabandanya dusemerera kugira ngo ababijejwe bashobore kwikubita agashi seni ishobore guhanura kuko seni iba imeze nk'uwo bita arubitire umuhagarikizi w'urukino urwo rukino rero iyo ruriko rugenda nabi umuhagarikizi ntihagire icyo abivugako mwumva ko haba hariho agahazi tugasaba n'abajejwe intwaro rero kuko nibo bafise icyo bateza gukora kumvisha abantu babo kumvisha na cyane cyane abanywanyi bo mu mugambwe uri ku butegetsi ko boreka amatora akagenda neza abantu bakiyamamaza neza bagakura ubwo bwoba kugira ngo bareke n'abandi biyamamaze mu mutekano ntangere gutyo niyo demokarasi abantu bubahirizwe abantu bagira uburenganzira bumwe bareke guhihitwa ngo bariko barigisha gutora oya oya niyo twemera kuko ibwirizwa shingiro rirakumira rifise utunenge twinshi cyane rigomba kutugarukanamo ibintu bitari byiza na gatoya aricyo gituma tuvuga tutoya rero nibareka abantu bashikiriza ibyiyumviro byabo murakoze yari pierre celestin ndikumana ayoboye umugwi eh, w'abashingamateka b'urunani amizero y'abarundi yariko avuga ku banywanyi babo bariko bafatwa mu bice bitandukanye eh, vy'igihugu muri iki gihe turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze murakoze namwe urakoze nawe fidele kuri icyo kiganiro Eh, umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi OPCM Manirakiza Dismas yabwiye ijwi rya Amerika ko bariko baratohoza ukuri kuri ayo makuru bakaza kugira icyo badutangarize mu kanya kari imbere tukivuga kuri iki ku- tukivuga ku burundi ijwi rya amerika nta kindi ryazize mu kugarirwa imirongo yayo ya fm mu burundi atari mu bihe vya politike ico gihugu kirimwo ivyo bivugwa na pancras nshimpaye havugira urunani sinarede ruhurikiyemwo abatavuga rumwe na leta y'uburundi mu kiganiro na mugenzi wacu diane ninazwe cimpaye eh, cimpaye yatanguye avuga insiguro aha iyugarwa rya fm y'ijwi rya amerika yahora isaminanira mu burundi ingingo yo kugara ijwi rya amerika na bbc iri mu rukurikirane rw'intumbero y'ubutegetsi bwa petero nkurunziza nko gufuta amaradiyo n'ibimenyeshamakuru byose byigenga bicemera gushyikiriza inkuru y'imvaho ku mabi ariko arakorerwa mu burundi ibyo rero twabyakiriye nabi ni nacyo gituma twasohoye itangazo ryo kwiyamiriza iyo ngingo kuko ni ingingo yerekana neza yuko bafashe intumbero y'uko uwo batavuga rumwe atagomba kuvuga uwo batavuga rumwe ari nyagupfa aha rero ntawoheza ngo abidehe aho uburundi bwimirije ni habi ibyizwa shingiro rishasha niho ryaboneka hoho inganda zizotikira kurenga uyu munsi twumvise n'amakuru y'uko n'umumenyeshamakuru wanyu bamwatse ibikoresho mukabona ko ku mpande zose haba ku rwego rw'ijuru rya amerika canke ku ruhande rwa leta y'uburundi aho turavuga nk'urwego cnc rujeje kugenzura ingene ibinyamakuru bikora mu burundi ariko rubarizwa muri leta y'uburundi hokorwa iki yaba sense itwagwa n'umumenyeshamakuru ni nacyo giteye agahinda itwagwa n'umumenyeshamakuru karengana amazani yaba ngira ngo ari umumenyeshamakuru afata ingingo sinibaza yuko yofata ingingo yo kugara iradiyo nk'ijwi rya amerika ni nacyo gituma icokorwa kwari uko iyo sense yisubirako igasubira ikareka nyabuna ijwi rya amerika rigasubira gusamirana mu burundi ariko kubera ko ingingo nk'izo ziva kwa petero nkuru nziza sinzi ko ijwi rya amerika rizoshikira petero nkuru nziza kugira ngo rimwumvishe yuko yarenze akarimbi iyi ngingo yafashe irerekanye neza ataguhiga imanga yuko ubutegetsi buri bujumbura ari ubutegetsi bw'igikenye ari ubutegetsi butumva demokarasi ari ubutegetsi butumva umwidegemvyo w'abamenyesha amakuru ku rwego aha rw'i- nibaza yuko rero nka leta ya amerika twibaza ko leta ya amerika ariyo yohamagara petero nkuru nziza igasaba ko iyo radiyo yugururwa ntaho mubona rero mwebwe ijuru rya amerika ryoba ryarakosheje mu makosa yose ryagirizwa na cnc nta kosa na rimwe ijwi rya amerika ryakoze ahubwo ijwi rya amerika dutwara turyidogera ko itaduha ikibanza gikwiye uyu munsi biragaragara neza yuko hariho ubwoba bujanye n'iyi referandumu ubwoba bujanye n'ibwirizwa shingiro petero nkurunziza adashaka ko hagira n'umuntu n'umwe akakaza ngo avuge ibyo adashaka pancrase cimaye muvugira urunani senarede ruhurikiyemwo imigambwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'i bujumbura murakoze kuri kano kanya muhaye ijuru rya amerika turabashimiye turabakengurukiye radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu rwanda imvura imaze iminsi igwa ibandanya guhitana abantu n'ibintu mu ijoro ryakeye mu karere ka karongi abantu cumi na batanu nibo bahitanywe n'iyo mvura mu mezi ane ashize abantu bagera ku majana abiri bamaze guhitanwa n'ibiziba bikomoka ku mvura kuko bisobanurwa n'ubushikiranganji bujejwe ibiza ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umumenyeshamakuru wacu asumta kaboye
aya ni amazi asuma y'umugezi wa nyabugogo mu nkengero y'umurwa mukuru wa kigali uwo mugezi umaze kuzura kugeza ubwo ikiraro cyahuzaga abaturage bo mu murenge wa kanyinya n'umurenge wa kigali batongeye kubasha kwambuka ndetse no gukorana ubucuruzi hagati yabo ni ukuvuga ngo bakazi karahagaze no kugira ngo tugere mu macumbi yacu ni ikibazo birasaba kuzunguruka ku muhanda- ku muhanda ugana mu ruhengeri w'ishorongi tuka- tukazamuka tukabona guca mu mudugudu wa bwimo nabwo bira- bigasaba amasaha menshi akazi kahagaze ubu ngubu ingendo zahagaze tuno twari twahanyuze ari makeya cyane ariko ubu nari ndaje akazi ntashye nsanga byagenze gutyo ko twabonye mu gitondo bitaraka- bitarakabya cyane bikabije nonaho akazuba kaviririye aya mazi yo yaguteye ubwoba cyane nabwo bwa mbere tubibonye muri aka gace kegereye umujyi wa kigali hubatsemo amazu ari ku buhaname bukabije ku buryo mu ijoro ryakeye abantu batatu bari mu nzu imwe bahitanywe n'inkangu ijwi rya amerika ryageze mu murenge wa kigali dusanga abaturage bari mu gahinda gakabije ko kubura abaturanyi babo umugore niwe wari uhari wumvise bikatse akurura umwana igihe yakamukuriye ngo amurenze urugi urugi ruhita rwifunga umwana agumamo imbere bamaze gutwara bamwe kwa muganga kubera ko hamaze nk'amasaha nk'ane bakirimo gushakisha mirambo ubwo umuyobozi w'umurenge twari turi kumwe ndetse na polisi nibo badufashije tubasha kubona aho maruge tubona tuyibona kacyiru aduhungabanyije cyane rwose ntiturasubira no gutuza no mu rugo twaraye twicaye na none nta muntu wemerewe kujya mu nzu imvura iguye murareka ibanyagire hanze aho kugira ngo upfe wanyagirwa abantu batatu nibo baraye bapfuye abandi batanu barakomereka ku buryo bajyanywe mu bitaro umuyobozi w'umurenge wa kigali emmanuel rutubuka aravuga ko no mu minsi ishize hari abandi baturage babiri bari bahitanywe n'ibiza mu murenge ayobora uyu muyobozi asobanura ko byose biterwa n'uko abaturage benshi muri uyu murenge batuye mu manegeka akabasaba kwimuka ahantu hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga ubushize hapfuye babiri uyu munsi hapfuye batatu ni ikibazo rero ni ikibazo kuko dufite abantu batuye ahantu hahanamye benshi benshi nk'iyo urebye aha duhagaze kiruhura tugafata igiti cy'inyoni uko uzamuka ni umurenge ugizwe n'imisozi rimwe na rimwe usanga abantu baranubatse bakubaka amazu mu by'ukuri adakomeye ya yindi yubaka ukwezi ni nako umunsi umwe akarara yigiyemo ni ikibazo cy'amanegeka ariko ni n'ikibazo turiho dukoraho dukangura abaturage kuva aho kuhava kuko hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga kandi bamaze kubibona abaturage batuye muri ayo manegeka bavuga ko kwimuka batabyanze ariko nta bushobozi bashobora kubona nta bushobozi bwo kubaka ahandi sinzi ukuntu umuntu azabigenza ni imana yonyine yo kuturengera ubu nta bushobozi buhari kuko nta bushobozi ntaho kujya umuntu aba afite ubundi yakagira minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu francis kaboneka mu mpera z'icyumweru gishize yavuze ko abanyarwanda bagomba kumvira inama bahabwa n'abayobozi zo kwimuka hari amanegeka kuwa gatatu w'icyumweru gishize nibwo hateranye inama y'abaminisitiri yihutirwa yarebaga gusa ku kibazo cy'ibiza nyuma y'iyo nama minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yavuze ko leta yiyemeje kugoboka abangirijwe n'ibiza ariko minisitiri kaboneka avuga ko abanyarwanda bagomba kuva mu manegeka ko nibiba ngombwa leta izakoresha ingufu bishobora kuba ikibazo abaturage babyumve babyitabire kuko birakorwa mu nyungu zabo zo kurengera ubuzima bwabo aho kwinangira akagumamwo ejo akazavamwo bajya kumushyingura ntabwo byaba ari byiza nk'ubuyobozi rero dufite inshingano rimwe na rimwe zo kubikora niyo bibaye ubundi ntitubyifuza ariko bibaye ngombwa dushobora gukoresha ingufu kugira dukize ubuzima bwe minisiteri ishinzwe ibiza mu rwanda iravuga ko mu ijoro ryakeye hirya no hino mu gihugu abantu barenga makumyabiri baraye bitabye imana bazize ibiza aba baza biyongera ku mibare yari yatanzwe mu mpera z'iki cyumweru gishize aho barwaga abantu ijana na mirongo inani bamaze guhitanwa n'ibiza mu gihe cy'amezi ane gusa leta igahamagarira abatuye aho bita amanegeka kuhava vuba cyane ku rundi ruhande abahatuye bakibaza aho bazerekeza kuko ubushobozi ubuyobozi bwabo butabemerera kuba bagura ikibanza ahantu heza ngo bubake indi nzu mu mujyi wa kigali ikibanza cyo guturamo kiri ahantu heza ntigishobora kuboneka munsi ya miliyoni umunani mu mafaranga y'u rwanda hatabariwemo ayo kubaka inzu ibintu benshi batuye mu mujyi wa kigali basanga ari inzozi ariko nanone hakibazwa uburyo abatuye nabi bategereza ko ibiza bibageraho kandi biza bitwara ubuzima bwabo asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze orian twabwiye ko bitekanijwe ko umushikiranganji ajejwe imigenderanire w'ubwongereza boris johnson asaba leta ya perezida wa amerika donald trump kuguma amasezerano yateguye kwiga ikumu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hagati y'igihugu cya iran n'ibihugu by'ibihangange byo ku isi ayo masezerano agenewe guhagarika umugambi wa iran werekeye ibigwanisho ruhonyanganda ni mu rugendo boris johnson arimwo muri amerika tukiri buraya kandi umukuru w'igihugu cy'uburusiya vladimir putin yarahiye icese mu mabanga y'umukuru w'igihugu ikiringo ca kane kuri uno munsi wa mbere mu rubanza rwo kwimikwa muri ayo mabanga rwabereye ku nyubakwa yo ku ku kirimba cy'umukuru w'igihugu kremlin putin yemeye yemereye abanyagihugu kongera kunagura no kugarura iteka ry'igihugu cy'uburusiya muri afurika ibiro vya perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo bitangaza ko perezida kabira yabeshuje uno munsi wa mbere bivugwa ko azosubira kuba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu muri nigeria naho abantu bashika kuri mirongo ine na batanu barishwe ku munsi wa gatandatu mu itana mu mitwe hagati y'abasuma bitwaje ibigwanisho n'abanyagihugu bo mu karere ko buraruko bushira ubuseruko bwa nigeria abantu babiri bishwe abandi icumi barakomereka mu kurasana kwabaye ku munsi w'imana ku mugwa mukuru wa centre afrique bangi ivyo vyabereye muri kartier y'abayisilamu no mu yandi makartier yo hafi yaho aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha tubararitse mu bandanyi mwumvira- mwumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranyiri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio gatanu i washington dc mwari kumwe na oriane itanga ishaka na fidele niyo ngabo dushimire rero enjeniyeri yadufashije ku buhinga bw'ibyuma na fatu ari maskarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twari tubafite kuri iyi saha mugira ibihe byiza mubandanya kudukurikirana kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika